mbeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana nirinahazwe leta y'u burundi irashima ingingo iherutse gufatwa n'inama nkuru yijejwe amahoro n'umutekano ya onu ikuri ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bivugwamwo umutekano muke leta y'u burundi irashimye kandi irakengurutse kuko ni ikimenyetso gikomeye kabesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza uyu ni prosper ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu bo baranebagura ingingo ya onu yo kukivana ku rutonde rw'ibihugu bivugwamo umutekano muke bisa n'ugucumita imbugita mu mutima w'abarundi bababaye nta murundi abona iyo ntambwe umutekano wo mu kaburi kuko abarundi birirwa barahamba umutekano w'igitsure ko bakora ibyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu uyu nawe ni Maître François Nyamoya umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi abarizwa mu mugambwe MSD akaba yarahunze igihugu c'u Burundi ubwongereza bwatanguye gutanga urucanco rwa covid ya cumi n'icenda mu gihe maroc nayo yiteguriye gukingira abantu ikivunga ikoresheje umuti wakorewe mu gihugu c'ubushinwa ubushinwa nabwo bwiyamirije ibihano buheruka gufatirwa na leta zunze ubumwe za amerika birimwo ibijanye no kudandaza ibirwanisho muri taiwan aya makuru yose ari muyo turambura handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru agezweho hirya no hino ku isi reka tuyahere mu bwongereza igihugu catanguye gutanga urucanco rwa covid ya cumi n'icenda uno musi kuwa kabiri ejo ni mukankusi ninde muntu wa mbere yacandazwe mu gihugu c'ubwongereza umukecuru w'imyaka mirongo cyenda niwe muntu wa mbere ku isi mu guhabwa urukingo rwasuzumwe neza rwa covid cumi n'icyenda uyu munsi ku wa kabiri ubwo ubwongereza bwatangiraga umugambi wo gukingira abantu babwo ikivunge ni igikorwa kitoroshye mu mateka y'isi bitewe n'uburyo bwo kubika izo nkingo abakozi bo mu buvuzi batangiriye ku bantu bashobora kurwara kurusha abandi bahabwa urukingo rwakozwe na Pfizer na BioNTech ni ikigeragezo ku isi mu gihe ubwongereza buteganya kugeza mu bindi bihugu inkingo zigomba kubikwa mu bukonje bwa dogere mirongo irindwi selisiyusi munsi ya zeru cyangwa mirongo cyenda na kane Fahrenheit munsi ya zeru Margaret Kenan uzuzuza imyaka mirongo cyenda n'umwe mu cyumweru kimwe yabaye uwa mbere mu guterwa urushinge yagize ati ni impano itagira uko isa y'isabukuru y'amavuko nashoboraga kwifuza kubona kubera ko ibi bivuze ko noneho nshobora kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye mu mwaka mushya nyuma yo kuba njyenyine hafi umwaka urwo rukingo rutangwa gatatu rwagaragaje ko rukora nyuma yo guhabwa abantu benshi mu igeragezwa ryarwo ruratanga icyizere ko isi ishobora guhindura icyerekezo mu kurwanya icyorezo cyahitanye abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu ubwongereza bwazahaye kurusha ibindi bihugu ku mugabane w'uburayi bwapfuyemo abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe nicyo gihugu cya mbere mu burengerazuba bw'isi gitangiye gukingira abantu benshi kikaba n'icya mbere ku isi mu gutanga urukingo rwakozwe n'amasosiyete Pfizer na BioNTech ejo ni tukivuga ku vy'izo nshansho za covid ya cumi n'icenda maroc nayo yiteguriye gukingira abantu ikivunga ikoresheje umuti wakorewe mu gihugu c'ubushinwa iki gihugu kigiye gutangira umugambi wo gukingira covid cumi n'icyenda hagamijwe kugera kuri mirongo inani ku ijana by'abantu bakuru guhera muri uku kwezi maroc izatangira kuri miliyoni icumi z'inkingo sanofarm z'ubushinwa inshinge za mbere zishobora kuzagera muri maroc mu minsi mike nk'uko minisitiri w'ubuzima yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika la societe de presse nubwo nta tariki nyirizina yatanze yavuze ko bateganya hagati muri uku kwezi muri icyo gikorwa cyo gukingira abantu benshi maroko irateganya sitasiyo zo gukoresha ibihumbi bibiri magana inani mirongo inani n'umunani n'izindi zimukanwa ahantu haba hari abantu benshi mu cyiciro cya mbere urukingo ruzabanza kugera ku bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi ya korona kurusha abandi abo ni nk'abakozi bo mu buvuzi abashinzwe umutekano hamwe n'abafite uburwayi budakira impuguke mu by'ubuvuzi n'abayobozi bashinzwe ubuzima barimo kujya kuri televiziyo gushishikariza abanyamaroko no kubamara ubwoba ku rukingo kugira ngo bazajye kurufata minisitiri w'intebe sadi edine el otamani yahumurije abaturage bagifite ingingimira ku rukingo avuga ko igihugu gifite amategeko akaze kigenderaho mu bijyanye no kwemeza ikoreshwa ry'urukingo ko ikintu cyose cyasuzumwe kugira ngo bamenye niba umuti nta ngaruka zo kuwukoresha na nabice ku masonga nk'itangura ubushinwa bwiyamirije ibihano bwafatiwe na leta zunze ubumwe za amerika ni ingingo zijanye ahanini n'intara ya hong kong hamwe n'igurishwa ry'ibigwanisho muri taiwan mugenzi wacu fidel niyongabo abidusigurire ivyo bihano vyafatiwe abategetsi b'ubushinwa cumi na bane bari mu nama nshingamateka y'ico gihugu abanebagura ivyo bihano babona ko ari akigoro ka leta ya perezida wa amerika donald trump kukuremera bikomeye abategetsi b'ubushinwa ku buryo bitazokorohera joe biden yatowe kuba perezida gusubira kugirana imigenderanire myiza n'ubushinwa umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa huwa chunying yasavye amerika guhagarika igurishwa rya nyuma riherutse kuba ry'ibigwanisho kuri taiwan yamenyesheje ko ubushinwa buzokwishura mu buryo bukwiriye wa yongeye ariyamiriza ibihano bishasha amerika iheruka gufata mu kuvuga ko ubushinwa buzofata ingingo zikomeye zigenewe gukingira ubwigenge umutekano n'iterambere ryabwo yavuze ko abashinwa berekanye ko bashavujwe bikomeye n'ingingo amerika iherutse gufatira igihugu cabo leta ya perezida trump isa n'iriko ikoresha taiwan hong kong n'ibindi bibazo kugira yerekane urugero ruhari rwo guhangana n'ubushinwa perezida trump abona ko gufatira ingingo zikomeye ubushinwa ari ikintu kizoranga amateka yiwe igihe yari perezida fidel niyongabo bandaniriza ko n'ibi vya turki yategetse ko abasirikare bagera ku majana atatu na bane bakekwa ko bafitanye isano n'abagerageje guhirika ubutegetsi bw'ico gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu batawe muri yompi leta ya turikiya yafashe iyo ngingo mu gikorwa co gutuza abikekwa ko bagerageje kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu itorokanizo ry'amakuru rya leta ryamenyesheje ko itohoza riyobowe n'abashikirizamanza mu gisagara ca izmir mu burengero bw'igihugu ryerekeye abikekwa kuba bagize uruhara muri kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri bo harimwo intwazangabo zo ku rwego rw'abakoloneli zitanu mu gisirikare mu ntara mirongo itanu zigize igihugu abantu barenga amajana abiri na mirongo umunani na batanu barishwe muri iyo kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abategetsi ba turikiya bavuga ko yari yateguwe n'umutegetsi akomeye w'idini rya kisilamu Fethullah Gulen aba muri leta zunze ubumwe za Amerika yamara arahakana ko yagize uruhara muri uyo mugambi wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi yamara igikorwa cyo gutoteza abamushigikiye cyaratumye abantu ibihumbi amajana abiri na mirongo icenda batabwa mu mvuto ibihumbi mirongo icenda na bitandatu muri bo bamaze imyaka ine bari mu munyororo aho barindiriye gucibwa urubanza abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itatu barirukanywe mu buzi bwa leta harimo abigisha n'abapolisi abanebagura leta bavuga ko ihagarikwa n'iyirukanwa ry'abo bantu vyatoteje abatavuga rumwe na leta ya perezida Tayyip Erdogan muri rusangi hisunzwe amategeko agwanya iterabwoba
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezwe hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera muri politike y'uburundi aho leta y'ico gihugu ishima ingingo iheruka gufatwa n'inama nkuru ijeje umutekano ya onu yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibifatwa nk'ibirimwo umutekano muke ku isi itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa leta y'ico gihugu no musi kwa kabiri rivuga ko ari ingingo izotuma imigenderanire isubira kunaguka hagati y'uburundi na onu imvugo ni nk'iyo nyene mu mugambwe uri ku butegetsi ariwe sndfdd naho biri uko abatavuga rumwe na leta bobo baranegura iyo ngingo bakavuga ko onu isa niyahevye uburundi reka ibindi tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ingingo yanezereje leta y'u Burundi niyafashwe n'akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa gatanu uheze i Geneve mu Busuwisi abagize ako kanama bahurije ko Uburundi bwokugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona umuvugizi wayo Prosper Ntawugwamiye amenyesha ko iyo ngingo ije gutuma imigenderanire hagati y'ico gihugu na ONU isubira kunaguka iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko uburundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu leta y'uburundi irashimye kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni ikimenyetso gikomeye abesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza uburundi burabandanya kumenyesha amakungu ko umutekano uriho ko agateka kazina muntu kubahirijwe leta y'uburundi iboneyeho aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano no gukingira agateka kazina muntu byongeye leta y'uburundi iriyemeje kubandanya itsimbataza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'umugambwe uri ku butegetsi ni nk'uko mu kiganiro umugambwe sndfdd wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri i bujumbura mu ngoro y'uwo mugambwe umuvugizi wawo nasininete mutoni avuga ko uburundi bwari bwararenganijwe kubona bwari bugifatwa nk'aharangwa umutekano muke umugambwe sndfdd urashimye kandi urakengurutse iyo ngingo umwanya rero wahora utakarira mu gutegura no kwishura amaraporo y'ibinyoma uzokoreshwa mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu vyerekanye ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu burundi vyumvikana rero ko uburundi butobandanya bushigwa hamwe n'ibihugu bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi narijya atawo kwirengagiza ko uburundi bufasha bidasanzwe mu kugarukana no guhagararira amahoro mu bihugu bikivugwamwo umutekano muke n'injyane nka somaliya santire afurika n'ahandi igihe inama nkuru y'umutekano ya oni yafata iyo ngingo abagize iyo nama bafatiye ko amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka yahinduye ibitari bike haba mu kurwanya ukudahana ibyaha no kugarukana umutekano naho biri uko abatavuga rumwe na leta bobo bemeza ko atariko bimeze metre francois nyamoya ni umunyamabanga mukuru w'umugambi msd umwe mu itavuga rumwe na leta ni ibintu bisa no gucumita imbugita mu mutima w'abarundi bababaye iyo ntambwe ngira ibona oni yonyine nta murundi abona iyo ntambwe umutekano wo mu kaburi kuko abarundi birirwa barahamba none iyo umutekano n'umutekano nyabaki umutekano w'igitsure ikindi naco nyene umuntu aribaza iyo ntambwe yo guhana ibyaha n'ibyaha ibihe ko bakora ibyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu icyo bikoze iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo ijwi rya amerika rifitiye ikopi isanga hagikenewe utwigoro twinshi mu byerekeye kubahiriza agateka ka kiremwamuntu kunyubanisha abarundi gushyiraho icyuka cyiza cya politike n'iyubahirizwa ry'amategeko gutsimbataza ubutungane bwigenga kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona mu mwidegemvyo kureka amaradiyo n'amashirami yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi abahinga bakurikirana gufi vya politike n'imigenderanire nabo basigura ko iyo ngingo ataco izohindura kinini kuko oni izogumiza ijisho ku burundi biciye mu zindi nzira nk'umugwi wa oni wigenga ukora amatohoza ku gateka kazina muntu weruka no kongerwa ikiringo c'umwaka umwe Profesero Ribera ntibashira kandi yigisha muri za kaminuza mu Bubirigi asanzwe ari n'umuvugizi w'umuharo uharanira gukunda igihugu Mape Burundi.
Amaraporo azoguma atangwa biciye Uh, mu karere uh, k'ibiyaga binini Grand Lac kuko ONU iremeza yuko agateka kazina muntu katubahirizwa mu gihe hariko haraba urusansuma bihagaze ku bwoko uh, ikindi catumye iyo ngingo ifatwa ni ukubera ibiriko birakogwa aho u Rwanda n'Uburundi bashoboye kuyaga aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka gusa iyo ngingo yakiriwe neza n'umukuru w'igihugu igisohoka ku rubuga rwe rwa Twitter Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati ndashimiye cyane inama nkuru umutekano ya oni turonse inyishu ku byo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri oni bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu nawe yongera ko kw'iyo ngingo izotuma n'abagwizatunga mvamakungu bahurumbira ico gihugu ambasaderi robert shingiro yahishuye ko ari intsinzi ivuye mu biganiro vyo mw'ibanga hagati y'uburundi na oni vyari bimaze igihe kinini kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haduka imvururu za politike uko amezi atatu aheze intumwa idasanzwe ya oni mu burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijira umutekano ya oni raporo yerekana ingene ibintu vyifashe iyo ngingo ije ikurikira iugagwa ry'ibiro vy'iyo ntumwa idasanzwe ya oni yatanga ahanini amaraporo avuga ko igihugu kiri mu mutekano muke kandi ko oni ibwirizwa kugumiza y'ijisho pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tukivuga ku vy'uburundi umurwi w'abahinga bigenga batohoza ku bibazo vy'agateka kazina muntu muri ico gihugu ushimangira ko amabi yabandanije akorwa ukuri kwamye kuva aho perezida mushasha Evariste Ndayishimiye agiriye ku butegetsi abo bahinga basohoye icegeranyo kuri uno wa kabiri basaba onu n'ibihugu vya buraya biriko biranagura imigenderanire n'uburundi kubwira abategetsi b'ico gihugu ko amajambo y'umwizero n'ivyo basezerana bidakwiye guherera mu mvugo gusa ahubwo bakwiye kwishira mu ngiro ido n'ido na mugenzi wacu eloge wirikaneza iyo raporo y'impapuro mirongo umunani na zitatu ivuga ko naho habaye agahengwe mu minsi ya mbere yakurikiye irahira rya perezida evariste ndayishimiye amabi yakomeje gukorwa atacamira yemeza ko ubwicanyi ndengerabutungane uguhagarikira abantu ubusa ukwabura zigufa hamwe no kubanyuruza vyagumye vyibonekeza nk'uko vyari imbere y'amatora no mu myaka itanu ishize abayagirizwa ntibahindutse nk'uko ibindi vyegeranyo vy'umugwi vyo muri kahise bivyerekana ni bamwe mu bagize urwaruka rw'imbonerakure abagize inzego z'umutekano n'abakozi b'iperereza muri rusangi abayakorerwa ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abanywanyi b'umugambwe senere ufise benshi muri bo ku rubuga karinete sakian umwe mu bahinga bakoze ico cegeranyo yabwiye ijwi rya amerika imvo yibaza ituma bagirizwa amabi badahanwa ce qui est frappant c'est que la plupart du temps les personnes qui sont arrêtées ne sont pas des personnes de haut niveau donc ikibonekeza ni uko akenshi abantu bahagarikwa atari abantu bo ku rwego rwo hejuru abategeka ayo mabi abategetsi indongozi ku rwego rw'igihugu baguma biraramangiye ibi kandi ntivyobwirijwe kudutangaza kuko muri leta harimwo abantu b'ijunja rinini ku rwego rwo hejuru atanyungu bafise ko haba ubutungane kuri aya mabi bitewe n'uko abo bategetsi ubwabo bayagizemo uruhara muri kahise niko tesakiyane yiyumvira muri raporo yasohotse kuri uyu wa kabiri ariko abahinga b'umugwi DHB banagiriza imwe mu mihari igwanya ubutegetsi bwa Gitega kuba yarakoze amabi ari mu bwicanyi no gukomeretsa abantu uyu mwaka mu bitero yakoze plusieurs de ces attaques ont été meurtrières hein. des groupes armés ont tué ont enlevé et ont blessé plusieurs civils y compris des membres du parti au pouvoir et ces ibitero vyinshi muri ivyo vyahitanye abantu imigwi itwaje imirwanisho yarishe irakomeretsa yongera inyuruza abasivile batari bake barimwo n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi ivyo bitero vyarateye ubwoba abanyagihugu muri raporo yacu duhamagarira abatwara iyo migwi na cane cane red tabara kuko yari yiyemereye kimwe muri ivyo bitero n'ukundi gushamirana n'inzego z'umutekano tugasaba abakuru b'iyo migwi guha amabwiriza abagwanyi bayo yo kutiga kwica kutanyuza canke gukorera ayandi mahano abasivile hamwe no kwitwararika ko abakora bene ayo mabi babikurikiranwako niko kakanate saki anakomeza avuga uwo mukenyezi yahoze ari umushakashatsi mukuru ku bibazo vy'uburundi n'u rwanda muri human rights watch yanagarutse kandi ku ngingo y'akanama ka onu kajererwa amahoro n'umutekano yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibihugu gakurikiranira hafi uko amezi atatu ashize hamwe n'inagurwa ry'imigenderanire hagati y'ubumwe bwa buraya n'ico gihugu
La décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de son agenda est regrettable dans ce sens que cela donne un, un signal très négatif sur le plan symbolique. Et je comprends très bien les réactions de nombreux Burundais qui se sentent abandonnés par la communauté internationale à cause de cette décision. En même temps, si on veut vraiment analyser la situation, franchement, le Conseil de sécurité, en fait, n'avait pratiquement rien fait depuis plusieurs années même lorsque le, le, le Burundi figurait euh, sur son agenda.
niko tesakirane yemeza agahamagarira ibihugu vya buraya vyatangaje kuri uyu wa mbere ko vyifuza kunagura imigenderanire n'uburundi gufata ako karyo kugira ngo bisabe abategetsi kuvavanura n'ingeso yo kudahana uwo mwitwarariko claude boca aserukira umuryango wa buraya mu burundi yemeje kuri mu vyo baganiriye n'umukuru w'igihugu c'uburundi aho yamwakira n'abandi baserukira ibihugu vy'iryo shirahamwe kuri uyu wa mbere bujumbura
du président, nous avons parlé euh, des questions de santé.
Mu bisata vyihutirwa twavuganye ku bibazo vy'amagara y'abantu, indero, kurwanya ukudahana hamwe n'intwari ibereye mu butungane. Twemeje ko twiteguriye gufasha Uburundi muri ivyo bisata. Impande zose zerekanye ko ziteguye gutera zija imbere. Icuka kimeze neza cane ubu nkibaza ko ari icizere gikomeye. Niko Bocu yabwiye abamenyesha makuru bahejeje kwakirwa na Perezida Ndayishimiye. abahinga batatu banditse kino cegeranyo bamenyesha ko bandikiye abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu kugira ngo bavuge kuri ibi vyagiriji ariko hishe umwe rudende nawe ni arenga yome bunyoni umushikanganje wa mbere yabwiye ko amashirahamwe mpuzamakungu mu kuvugana n'abategetsi b'igihugu abwirizwa kubicisha ku bushikanganje bw'imigenderanire ubwo ntaco bwavuze babwandikiye kugira ngo bubabwire uburyo bwiza bwo kuronka inyishu ku ndongozi z'uburundi n'ata kinini leta irashikiriza inshuro zitari nke abategetsi b'uburundi bagirije amashirahamwe mpuzamakungu gusohora amaraporo y'ibinyoma ibinyoma acafuza igihugu bitewe n'uko ihirikwa ry'ubutegetsi yagambiriye mu 2015 atarishitseko arahirira kwinjira mu mabanga evariste ndayishimiye yashimangiye ko igihugu ciwe kitigishwa kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kuko kanatsinda bisanzwe biri mu mico y'abarundi eroje urikaneza ijwi rya amerika mu gihugu c'u Burundi kandi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi butangaza ko icizere mu barimyi b'igitegwa c'ikawa cagarutse inyuma y'aho leta ishiriye ico gisata mu minwe yayo mw'ishirahamwe ry'abarimyi barashima ko bahembwe ku gihe ariko bakanegura ko igiciro kitiyongera kandi arico kibaraje ishinga inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda kuri uno wa kabiri ku mugwa mukuru wa politike Gitega Deo Gide Rurema yahaye ikiganiro amenyesha amakuru kugira bashikirize ibikorwa leta iriko irarangura mu gisata c'ikawa yamenyesheje ko kuva aho leta isubiriye gushira mu minwe yayo ku igenekerezo rya mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda igisata c'ikawa yamaze gushira mu ngiro ivyo yiyemeje ivyo navyo ni uguhemba abarimyi ku gihe ico gikorwa akamenyesha ko catwaye imiliyaridi zirenga mirongo ibiri mu mafaranga y'amarundi abarimyi bose bararonkejwe agahembo kabo kose kandi amafaranga angana miliyardi mirongo ibiri n'imiliyoni mirongo ine n'umunani n'ibihumbi amajana indwi na mirongo umunani na bitandatu n'amafaranga ijana na mirongo itanu n'indwi akaba ariyo yahembwe abarimyi bashoye ikawa ku matonero ya budeka n'amakoperative ahurikiye mu runani kokoka ku mashyirahamwe atubahirije ikiringo cyo guhemba abarimyi urwego deka rwarafashe ingingo zibereye zo gutunganiriza abarimyi abenegihugu rero muri rusange barishimira igaruka rya leta mu gisata c'ikawa na cane cane kwihemba byagenze neza cane mu muco kandi ku gihe deogide rurema amenyesha ko gushira mu ngiro ivyo leta yiyemeje bigarukana icuka ciza hagati y'abarimyi na leta muri rusange rero turashima ko leta yagarukanye umwizero mu barimyi b'ikawa kuko bahembwe ku gihe ndetse n'abagomba guhemukirwa n'ababakiriye ikawa bakaba baratunganirijwe na leta bicishije ku kigo odegwa ikindi no dushima ni ingendo yo kugira urunani kugira amahera y'agaciro atahukanwe atankomanzi ari nacyo gituma amahera leta iba yashize mu gisata cy'ikawa asubizwa bitagoranye ndetse n'ayasigaye yategekanijwe akaba aboneka aho ari kuko adaheze aca akoreshwa ibindi bikorwa mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'ikawa senake muri mawisangi barashima ko bahemberwa ku gihe ariko bakanegura ko igiciro kitaduga kandi ariho abarimyi bazeye uburaro n'uburamuko ntabumenyereye jean pierre arongoye urunani rw'abarimyi b'ikawa amenyesha ko agahembo k'amafaranga amajana atanu ku kiro c'ibiturumbwe kadahuye n'umuruho abarimyi bakura mu ikawa bakifuza ko leta yobaha amafaranga igihumbi ku kiro murazi neza yuko senaki muri mawisangi e, kuva kera yanye ivuga yuko igiciro umurimyi aronka ku kiro c'ikawa bidahura n'inguvu ashira mu giterwa cy'ikawa tukavuga yuko igiciro cyo kwisununura mu ntumbero yo kugira ngo umurimyi agire inguvu kandi yongere agwize umwimbu kuri ibyo rero nibaza yuko tugifite icyizere ko ntihararenga kuko turaciteze yuko ku byo umushikiranganji yari yashikirije ko bizoshirwa mu ngiro warongoye urwo runani aranasaba leta kuronsa abarimyi bya nkenerwa nk'ifumbire ku gihe kugira bashobore kugwiza umwimbu ho ibyo tubona twovuga bitaragenda neza cyane ni nk'ibijyanye n'ibya nkenerwa bituma umwimbu wiyongera ibyo nabyo turabona neza yuko biteba turavuga nk'ibijyanye n'imyavu imiti yo gupoma n'ibindi muri rusange nko muri aya mezi yo guhera mu kwi cumi na rimwe twari two turamara gupoma twongera dufumbira ubu rero turiko turabona ko uriko uracererwa bidakozwe vuba ni ukuvuga umwimbu urashobora gusubira inyuma mu gihe batotangura mu minsi kuko ubikawa ziko ziraduzi kuvuga mu minsi mikeya uzava usanga uza gupoma dusanga igifushi cyamaze gutobagura imbuto z'intete z'ikawa nicyo kimwe n'ivyo gufumbira umusanzu nk'ubu imvura iriko iragwa ari nyinshi niho twakwiza gufumbira umushikiranganji deogide rurema amenyesha ko ikawa zimaze kudandazwa kugeza ubu zingana hafi amatoni ibihumbi icenda ku gaciro karenga gato imiliyaridi mirongo ine na zibiri z'amarundi iyo kawa imaze kudandazwa na leta ikaba ingana n'ibice mirongo itandatu na bitatu ku ijana ku mwimbu witezwe uno mwaka ungana amatoni ibihumbi cumi na bine desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu c'u rwanda abajejwe igisata c'amagara y'abantu bagabisha ko hari abantu bariko barahitanwa na covid ya cumi n'icenda bibaza ko barwaye ibicurane bisanzwe mu kiganiro cihariye uramutswa ikigo c'igihugu kijejwe kwitaho amagara y'abantu rbc mu mpfunyapfunyo yahaye ijwi rya amerika yahanuye abantu bose kudafata minenegwe ingwara ya gripe muri bino bihe bikanye kuko ishobora kuba ari korona mugenzi wacu asumta kaboyi abandanya abidusigurira mu matangazo asohorwa na minisiteri y'ubuzima buri mugoroba agaragaza ko umubare w'abandura covid cumi n'icyenda ugenda wiyongera aho usanga buri munsi haboneka abantu bari hejuru ya mirongo itanu kandi abenshi biganje mu mujyi wa kigali mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika dr nsanzimana sabe uyobora rbc yasobanuye impamvu y'ubu bwiyongere muri iki gihe turimo biranagaragara yuko uko ubukonje buba bwinshi uko abantu barushaho kwegerana basa nk'aba nk'abahunga ibihe by'imvura baba barimo no kwanduzanya bishobora kwiyongera ibihe by'imvura iyo bihindutse twaranabibonye no mu mezi yashize kwanduzanya covid bishobora kwiyongera ari nayo mpamvu tugenda dushakisha nyine ubu burwayi ahantu dutekereza ko abantu bashobora kuba bari hamwe begeranye byumvikane ko ubukonje temperatire atari izamura uburwayi ahubwo abantu imyitwarire y'abantu iyo hari ubukonje ariyo ishobora gutuma n'ubwo burwayi buza uyu muyobozi yumvikanishije ko abantu bose bakwiye gutinya iki cyorezo kuko imibare igaragaza ko mu rwanda bishwe na covid cumi n'icyenda kugeza ubu hagaragaramo n'abantu bakiri bato kandi bari basanzwe bafite ubuzima bwiza dr nsanzimana akumvikanisha ko abantu bakwiye kwitondera cyane indwara y'ibicurane biriho muri ibi bihe kuko bishobora kuba birimo na covid cumi n'icyenda ibintu byihuta bishobora gutangira ari ibicurane bike mu minsi itatu n'itanu umuntu akaba yanaducika ni naho umuntu abonera ibonye umwanya nk'uyu nguyu tuganira n'itangazamakuru yo kubwira abantu umuntu ufite giripe isanzwe muri ibi bihe ntakwiye kuyisuzugura ngo avuge ngo ndaza kunywa ibi n'ibi nanywaga cyangwa nkora ibi n'ibi iraza kwikiza itekereza kuri kovide itekereza ko ishobora kuba ari na kovide cumi n'icyenda utazi aho wayivanye abantu rero bakiri bato mu by'ukuri bahitanwa n'iyi ndwara usanga ikintu bahuriyeho hafi ya bose nuko batinda kujya kwisuzumisha avuga ati ndakomeye biraza kwikiza ugasanga ari nayo mpamvu nyine twagize ibyago byo gupfusha bamwe muri bo kandi ntabwo twifuza ko bikomeza uyu muyobozi avuga ko muri izi mpera z'umwaka bahangayikishijwe cyane n'imyifatire y'abantu muri iki gihe cy'iminsi mikuru agasaba abantu kwitondera ibirori abantu baracyatekereza kwa kwezi kwa cumi na kabiri aho imiryango yasaga nk'ishaka kwegerana ibyo rero muri iyi minsi twebwe biraduhangayikishije mu buryo dushaka gutanga ubutumwa ku batuye umujyi wa kigali by'umwihariko ko ni naho usanga nyine hari abaturage benshi cyane begeranye mu bice bitandukanye aho bahahira aho batemberera mu modoka bagendamo n'ahandi yuko igihe cy'iminsi mikuru mu by'ukuri hashobora uburwayi bushobora kwiyongera bushobora kwiyongera abakora niba ari umunsi w'aba tumira abantu mu rugo icumi cumi na bangahe za aniveriseri zikorwa abajya kubatirisha cyangwa bategura gusangira bisanzwe by'inshuti aho uranabyumva iyo abantu basangira nta n'udupfukamunwa baba bambaye n'intera bashobora kudasigamo ihagije cyangwa ugasanga banabyibagiwe bitewe n'ibyo bari kunywa ibyo rero ni naho twe tubona muri uku kwezi kwa cumi na kabiri hari akazi kenshi n'ubutumwa bukomeye yuko iyi mibare izamuka itaza kuba imbogamizi yo kuza gutsinda icyorezo kandi tuba turi hafi mu by'ukuri ubuseko n'urukingo ruri hafi ukwezi ntitukurenga iminsi mikuru tukayitwaramo neza abantu batanduzanye ntekereza ko twazatangira gahunda y'urukingo mu minsi ya vuba covid tugihanganye nayo itaraturenga imibare yarayisohowe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu rwanda kugeza ubu abantu bagera ku bihumbi bitandatu n'ijana na mirongo icyenda n'umwe bamaze kwandura covid cumi n'icyenda mu gihe ibihumbi bitanu magana atandatu mirongo icyenda na batandatu bamaze gukira iyi ndwara naho magana ane mirongo ine na bane bakivurwa mirongo itanu n'umwe nibo bahitanywe n'iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire bagenzi bacu bose bagize icyo bakora kugira ngo hategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byaba bihagarikiwe na frederic nkundikije byashyizwe hamwe na fasil gebehu twe nti ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya